mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabarankwije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu dutega amatwi Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino kw'isi
Maramutse Fideli turayahera ku makuru ku matora muri Kenya sentare ntahinyuzwa muri Kenya yarategetse ko hasubirwamwo guharura amajwi yavuye mu bibanza cumi na bitanu vy'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki y'icenda y'uku kwezi iyi ngingo iri mu zindi zasohowe ejo ku munsi wa kabiri n'iyo sentare mu gihe sentare yatangura kumviriza abahakana intsinzi ya william ruto abacamanza bavuze ko gusubiramwo guharura bibwirizwa kurangirana kurangira mu masaha atarenga mirongo ine n'umunani sentare kandi yabwiye umugwi wigenga utunganya amatora gutanga intonde z'abiyandikishije gutora hamwe n'ibikoresho bijanye no gutora kugira bisuzumwe sentare ntahinyuzwa kandi izosuzuma nimba hari itandukaniro hagati y'amajwi y'abakandida mu kibanza cya perezida hamwe n'ayahawe abandi bakandida nka baburamatari n'abasenateri bazosuzuma kandi nimba william ruto yatangajwe yatangajwe ko yatsinze yararonse by'ukuri amajwi arenga mirongo itanu ku ijana akenewe kugira ntihabe igice cya kabiri kandi nimba harabaye utunenge canke hatubahirijwe amategeko mu gihe cyo guharura ku buryo byohindura ibiharuro ibikorwa vya sentare vyitezwe ko bibandanya gushika ku munsi wa gatanu muri afurika kandi abimukira batanu barapfuye abandi cumi na batandatu baraburirwa irengero inyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mw'ibahari ku nkengera z'amazi mu buseruko bwa libiya abategetsi muri libiya bavuze jo ku munsi wa kabiri ko abo bimukira bariko bagerageza kwinjira ku mugabane wa buraya umutegetsi w'abaje gutabara yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko ubwo bwato bwarimwo abantu mirongo ibiri n'indwi bose b'abanyamisiri yavuze kandi ko bwibiye bugeze i tormeta mu buseruko bwa libiya ariko ntiyatomoye igihe byabereye akajagari k'intambara kadutse nyuma y'iyicwa rya perezida muhammad kadafi mu bihumbi bibiri na cumi na kimwe kwatumye libiya iba igituro cy'abimukira bava mu karere ka afurika kari munsi y'ubugaragwa bwa sahara benshi bava mu bihugu by'abarabu na aziya y'ubumanuko ahanini bashaka gushika mu butaliyano ku mugabane wa buraya ubwato bwakoteshejwe na oni bwashyitse mu gihugu cya jibuti ejo ku wa kabiri bwuzuye amatoni ibihumbi mirongo ibiri na bitatu y'ingano zo muri ikirere ibyo bifungurwa bikaba bigenewe amamiliyoni y'abanyetiyopiya bageramiwe n'inzara igisata ca oni cita ku bifungurwa pamu kivuga ko ubwo bwato bwashyitse ku kivuko ca jibuti bumaze indwi zibiri bwandurutse ku kivuko co muri ikirene kiri ku ibahari yirabura umuyobozi wa pamu mu karere ka afurika y'ubuseruko mike danford yavuze ko izo ngano zizogaburirwa abantu bangana umuriyoni umwe n'ibice bitanu bo muri etiyopiya mu kwezi kumwe pamu yavuze kandi mu ntango z'ukwezi zo ku kwezi kwa etiyopiya kenya na somaliya biri mu bihe by'ubugaragwa bwatumye imiliyoni mirongo ibiri na zibiri z'abantu binjira mu bihe by'inzara muri ako karere ko mu ihembe rya afurika umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu antony blinken yarashimye ubwo bwato ko ubwo bwato bwashitse yongera ashima uruhara jibuti yabigizemwo muyavugwa mu yandi makungu hanze y'umugabane wa afurika ibimenyeshamakuru mu burusiya bitangaza ko mikhael gorbachev yigeze kuba perezida wa nyuma wa leta zunze ubumwe z'abasoviyete yitavye imana ejo ku munsi wa kabiri afise imyaka mirongo icenda n'umwe amakuru iyi menyeshamakuru bikesha ibitaro avuga ko gorbachev yapfuye inyuma yo kugwara igihe kirekire ariko nta yandi makuru arengayo yatanzwe gorbachev yabaye ku butegetsi hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe yari amaze imyaka mirongo ibiri ari inyuma ya politike yarahawe agashimwe kitiriwe nobel mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda kubwo kuganira ku masezerano ku bigwanisho bya nikereyere na perezida wa amerika w'icyo gihe ronald reagan abarusiya ariko bamwagiriza kuba uburusiya bwaramucikanyemo ibice ibihugu cumi na bitanu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ibihugu byahoze bicuditse nawe navyo biramuvako itorokanizo ry'amakuru rya leta y'uburusiya tas ryavuze ko gorbachev azoshingurwa i moscou haruhande y'umutambukanyi wiwe tugaruke ku mugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge rivuga ko abantu ibihumbi mirongo itandatu na bine banyurujwe mu mwaka uheze ku mugabane wa afurika biyongereye hafi ica gatatu ugereranije n'umwaka uheze croix rouge ivuga ko intambara arizo zituma abo baburirwa irengero kandi ko nigeria iharurwamwo abarenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu barimwo abana hafi ibihumbi cumi na bine umugwi w'abategetsi bo muri croix rouge abo muri komisiyo ijejwe agateka ka muntu muri nigeria abo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda hamwe n'abo mu gisirikare barahaye ikiganiro abamenyeshamakuru ejo kuwa kabiri hari ku munsi isi yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abateshejwe ingo zabo abategetsi bavuga ko ibi bitigiri bitanzwe birimwo abarenga ibihumbi bibiri bamenyekanye kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarengane mu rwanda risaba ko hokoreshwa ubundi buryo bwo gutanga ibihano ku byaha byoroheje byabaye nk'umuco umushinjacyaha gusa apfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi mirongo itatu yo gukora iperereza hakwiye kugira ikindi giteganywa gufunga si cyo gihano cyonyine si nacyo kigomba kuba igisubizo uyo ni mari immaculee ingabire ayobora ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarenganyo transparency international rwanda abagore bava mu bihugu vya afurika y'ubuseruko bakora urudandazwa ndengambire rubayabaye bahuriye mu nama i kigali mu rwanda kugira bahanahana ivyiyumviro ku kazi kabo ka misi yose izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika amakuru y'akarere k'ibiyaga binini bya afurika mu rwanda ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarenganyo transparency international rwanda ryahamagariye leta ku kibazo cy'ibitigiri by'umurengera by'abanyororo mu mabohero iryo shirahamwe rivuga ko ibyaha bito bito bitotegerezwa guhanishwa umunyororo gusa erike bagira ubusa niyo nkuru dufitiye imibare ikubiye mu bushakashatsi bw'uyu muryango iragaragaza ko mu myaka itatu ishize aho kugira ngo ubucucike bwo mu magereza yo mu rwanda bugabanuke burushaho kwiyongera uwo muryango ugaragaza ko ibi bikomoka ku bagafashe umwanzuro wo gufunga no gufungura by'agateganyo bagakomeza kubona ko igihano ari igifungo gusa nyamara mu mategeko yo mu rwanda hari ubundi buryo cumi na bubiri bwagakoreshejwe cyane ku byaha bisanzwe harimo gutanga ingwate kumvikanisha abagiranye ikibazo kwishyura ibyangijwe n'ibindi bwana jean claude rwibasira umwe mu bakoze ubushakashatsi avuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha ubushinjacyaha no mu bucamanza hakomeza kugaragara abatinya gufata imyanzuro ikwiye banga icyo rubanda bashobora kubatekerezaho nyuma yo kuyifata ugasanga ibintu bigenda bishene umugenzacyaha agatinya kuba yafata icyemezo ahubwo ati dosiye nijya ku mushinjacyaha niba bizareba byagera ku mushinjacyaha nawe akavuga ati ha batazavuga ko narekuye runaka n'ubwo abona rwose hari muri izi ngamba yazikoresha akamuriko byagera mu rukiko umucamanza nawe akayasi iyi dosiye abantu bose bagiye batinya bahererekanya genda murekura gute reka nanjye mukubita iminsi mirongo itatu ubwo najya mu mizi ubwo tuzanariza dosiye yo kwitera ku bantu basaga magana abiri mirongo irindwi bakoreweho ubushakashatsi benshi bemeje ko bidakwiye gufata abantu bakihutira kubarunda mu magereza kandi hari ubundi buryo bagahanwemo bikanateza imbere igihugu aho kugihombya icya mbere barebye uburyo igihe umuntu amara ategereje kuburana wenda azakatirwa iminsi cumi n'itanu kuvuga ngo uramufunga by'agateganyo rwose si ngombwa bashobora gushyiraho gutekereza izindi ngamba ariko ibi byaha bito ntihagire umuntu ubifungirwa yaba ari gufungwa by'agateganyo cyangwa guhabwa igihano cy'igifungo madamu Immaculée Ingabire ukuriye umuryango Transparency International Rwanda nawe avuga ko iki kibazo cyo gufata abantu bakihutira kubafunga byitwa ko bafunzwe by'agateganyo bikiri ikibazo gikomeye ku gihugu byabaye nk'umuco umushinjacyaha gusa apfa kugera imbere y'umucamanza ati ni iminsi mirongo itatu i- yo gukora iperereza hakwiye kugira ikindi giteganywa gufunga si cyo gihano cyonyine si nacyo kigomba kuba igisubizo kuko ntabwo tugiye kureba twasanze gufunga bikerereza byinshi hari wowe ubwawe hari umuryango wawe ariko hari n'igihugu ariya mafaranga agutunga akakuvuza urwaye akakugurira imyenda yagakoza ikindi kizamura iterambere ry'igihugu Bwana Teofile Mbonera umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda avuga ko ubushakashatsi bwakozwe buratuma hongera kubaho ibiganiro ku nzego bireba bakarushaho kubahiriza ibyo amategeko ateganya mu nyungu za rubanda icyo tubona cy'ingenzi ni uko amategeko yaba ari amategeko anogeye ababereyeho ari bo abanyagihugu atorerwa icyo rero mu by'ukuri ni deba cyangwa impaka mu buryo butumvwa kimwe ku buryo ngira ngo aho bigeze ubu bushakashatsi duhawe bushobora gutuma wenda impaka zongera gusubukurwa wenda abantu bakabiganiraho neza kuko bakareba niba uko birimo byumvikana mu bushakashatsi ariko kuko abanyarwanda babishaka cyane imibare igaragara mu bushakashatsi iravuga ko abasaga ibihumbi mirongo inani na bine bafungiwe mu magereza yo mu Rwanda muri abo abasaga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe nabo bafungiwe ibyaha bisanzwe barimo abagera ku bihumbi cumi na bibiri bafunzwe by'agateganyo mu magereza cumi n'abiri yo mu Rwanda hatabariwemo abafungiwe muri za sitasiyo za polisi bataraburana ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abari mu magereza banganaga n'ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu bagize ijana na mirongo itatu na gatandatu ku ijana magingo aya ubucucike mu magereza burabarurwa ku ijana na mirongo irindwi na kane ku ijana kuri bwana Andrew Kananga uyobora umuryango Legal Aid Forum ufasha rubanda kugera ku butabera avuga ko imibare igaragara mu magereza muri ibi bihe yaherukaga nyuma gato jenoside ikirangira nawe agakomeza kugaragaza ko biteye inkeke ku muryango nyarwanda n'igihugu muri rusange nka rigoride foramu rero akaba ari ikintu kiduhangayikishije kandi tubona yuko cya cyiciro cy'abantu ibihumbi cumi na kimwe gutinda bataraburanishwa ubwabyo kuba ari ukwica uburenganzira bw'umuntu icya kabiri nanone iyo ufungiye abantu mu magereza yarengeje kapasiti yayo ni ukubangamira uburenganzira bw'abantu kuko n'iyo bafunze kubera ko bakoze ibyaha hari uburenganzira bundi amategeko abaha akaba ariyo mpamvu rero twumva ko inzego zikwiriye guhura zikaganira Imibare iheruka gutangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda igaragaza ko mu ngengo y'umari y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri uru rwego rwahawe amafaranga asaga miliyari cumi n'umunani ku bakoze ubushakashatsi baravuga ko urubanza rwaregeye umucamanza bisa n'ibidapfa gushoboka ko rwaburanishwa mbere y'amezi atandatu ibyo barabishingira ku kuba imanza zajuririwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muri uyu mwaka ariko zatangiye gushyirirwaho itariki y'iburanisha eh bugira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru abagore bava mu bihugu bya afurika y'ubuseruko bakora urudandazwa ndengambibe rubayabaye bahuriye mu nama i kigali mu rwanda kugira bahanahana ibyiyumviro ku kazi kabo ka misi yose inkuru twateguriwe na desire hatungimana abakenyezi bakora urudandazwa ku mbibe zitandukanye z'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko eyase bahura n'ibibazo byinshi mu kazi kabo ka misi yose nk'uko babyivugira bamenyesha ko hari abakwa ibiturire abaturirwa n'inzego z'umutekano n'abakozi bo ku mipaka benshi muri bo bagakora bahomba kandi bafise amikoro make ibyo bibazo muri trademark east africa bajejwe guteza imbere urudandazwa bw'abakoresha imitahe mito mito na minini bamenyesha ko babizi ari nicyo gituma inama nk'izi zikunda gutunganywa patience mutesi wo muri trademark east africa amenyesha ko bategerezwa kwama bigisha abo bakenyezi kugira bamenye icyo amategeko abarekurira n'ikizira ubucuruzi buciriritse tubona ko ikigero kirenga mirongo irindwi ku ijana ari abagore bakora mu bucuruzi buciriritse kandi baba bafite imbogamizi zi- nyinshi cyane muri trainings nk'izi ngizi tuba dushaka kubakangurira kuko gukangurira ab- abantu ntabwo ari ikintu ukora rimwe ngo ukabireka guhora tubibutsa niba hari abapolisi barimo kubabangamira ntabwo ari byo mugomba kubirega niba hari domestic violence cyangwa violence ku maborders mugomba kubirega kurega kandi hari n'uburyo bwo kurega kubera izo nyigisho bakunda kuronswa abakenyezi baremeza ko zimaze kubagirira akamaro uwingabira mida akorera ku mupaka wa kobero uhana urubibe na tanzania amenyesha ko yasanze gukorera mu muco biteza imbere kurusha kwamuca mu nzira za magendu narigeze kuba nkora ibyo byo guforoda ndabona ukuntu bihombya maze guhomba rwose niho handuruka haza amashyirahamwe hari ishyirahamwe afabe ishyirahamwe rifasha abakenyezi b'abadandaza mu burundi ryaraje riratwigisha ko udandaza udaciye mu muco utwo ufite twose dushobora guhera twanduruka tuza turabivamo izo nyigisho zinjamo nawe nemera kuza ndazisagurira abandi niba uri buri ubu nimba twari mirongo itanu ku ijana dukora ubwo rudandazwa bidaciye mu mategeko ubu nta batanu woronka eka na musayija mugabo ushaka umunyatanzaniya akorera ku mupaka wa kabanga uhana urubibe n'uburundi aremeza ko inyigisho zibafasha byinshi twarahura n'ingorane cyane tugahurana za mbonerakure zikatwambura amafaranga cyabure zikakubwira ati gumiza ngaho uwo muzigo uzowudandaza n'ejo uduhaye ibyangombwa ko ugasanga bijya bintu ufise birimo biragenda kononekara kaca usanga ubihombeyemo ariko ubu leta ya burundi na tanzania twarumvikanye bagiye kubigira neza kugira batorohereze tuze turadandaza mu burundi na tanzania aba bakora urwo rudandazwa ndengambibe muri kano karere ka afurika y'ubuseruko baremeza ko amatagisi y'umurengera basabwa ku mipaka atuma bakora bahomba kandi bakoresha imitahe mito mito karisa jean bosco umuyobozi nshingwabikorwa wa east african business council ijejwe ubuvugizi bw'abo badandaza amenyesha ko hari bamwe batoza amatagisi ku mipaka batazi icyo amategeko avuga amenyesha ko ibidandazwa bifite agaciro k'amafaranga atarengeje amadolari y'amerika ibihumbi bibiri byategerezwa kurengana atakirinze gusabwa ati inama nk'izi zituma hari abaronkera umuco etide abc yakoze twasanze ahenshi bitubahirizwa ugasanga abakozi ba duwane ntabwo babyumva nangwa se baragora abo bakora ubwo bucuruzi niyo mpamvu rero dufitiye inama kugira ngo twunganirane ibitekerezo turebere hamwe twakora iki kugira ngo dukangurire abadamu cyane cyane abakora ubwo bucuruzi bwo ku mipaka uburyo bakoresha iyo insituruma kugira ngo be kubangamirwa bakomeze bakore ubucuruzi bwabo ari nta nzitizi nyinshi bahuye nazo mu bihugu indwi bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko ari byo burundi u rwanda tanzania kenya sudani yo mu maruko na repubulika iharanira demokarasi ya kongo hasibye kongo gusa karisa john bosco akaba yamenyesheje ko ataramenya impamvu icyo gihugu cyasibye kandi ibikenewe byose byari byakozwe kugira cyitabire iyo nama desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika abarundi barenga mirongo icenda ku ijana nibo bakoresha inkwi mu guteka bituma ibiti n'amashamba atera hona mu burundi ni mu gihe leta y'uburundi itera kama abarundi kwijukira gukoresha umwuka mu guteka ivyo bafungura mu ntumbero yo gukingira ibidukikije inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na tierive ndayishimiye i kigali mu rwanda naho leta y'uburundi itera kamo abirongoye kwijukira gukoresha umwuka mu gukinjika ako kamo kakigwa na bake cane bamwe muri abo basanzwe baba mu makaritsiye atandukanye y'igisagara c'ubutunzi bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika akarusho ko gukoresha gaze icya mbere ni uko aho ukorera hari isuku ibyo ushaka gukora urabikora mu mwanya muto kandi binyarutse cyane abo duhura nabo bakatubaza bashaka kubikoresha ni uko usanga benshi bagira impuwe ngo nkamwe cyo kononekara cyo turika mu nzu umugabo namubwira yuko urashobora kuyubakira aho ikorera ahantu hose kujya nimba urawutinya ko amakara yavagwa ku muntu n'iki nka jewe maze nk'imyaka ine ndabikoresha nta ngaruka mbi ndabona nta n'isanganya ndahura nayo gukoresha gaze birafise akunguko kurusha kuja gukoresha ya makara ibyo biruko mu gihe hari abandi batari bitabira ako kamo ka leta ku mvu zitandukanye nk'ubu umuntu arashobora kugenda kuri urya agurisha amakara akamuha amakara y'amajana atanu agateka agahisha mugabo gaze ntushobora kuzogenda kugura iy'amajana atanu uburyo usanga umunyagihugu afise novuga nti afise amikoro make ugereranije n'uburyo gukoresha gaze bisaba ego gukingira ibidukikije ni byiza cyane mugabo leta yibanza ikaraba nyambara ako gashahara koduzwa nyambara iyo gaze yogabanya ibiciro ariko muri ibyo hakabamo kimwe abahinga mu bidukikije bemeza ko abarundi baharuwe kugwa kuri mirongo icenda na gatandatu ku ijana batarijukira gukoresha umwuka ibituma ibiti n'amashamba bigeramirwa manyirakiza silivestre ni umwe muri abo bagenzi b'ibidukikije yubahura abarundi kugira batinyuke bakoreshe uwo mwuka nico gituma rero abantu bateza kuvyumva bagahimirizwa bakigishwa bakamenya gukoresha iyo gaze ibi navyo vy'uko nyine bayikoresha ibintu vyose ubikoresheje nabi vyamuzana impanuka imodoka turayitwaramo esanse esanse isunze ijya gaze gusha mugabo hariho ingene tuteza ku- kubiraba Innocent Abanirwanenzigo arongoye urunani rw'amashyirahamwe yishinze gukingira ibidukikije mu ndwi leta y'u Burundi yari yahariye ibidukikije mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka yashikirije amakenga ku izina ry'urunani arongoye yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko hatagize igikorwa mu maguru masha amashamba n'ibiti bishobora kuzimangana E, ayo mashamba nababwiye yuko igice ariko kingana n'amahegitari hafi ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bibiri ayo nayo ugereranije ku gataka uburundi buriko ni ibice indwi ku ijana hanyuma ugaca usanga mu byigwa vyakozwe abarundi bakoresha icenda ku ijana mu bijanye n'ibiti bacana bakoresha n'ibindi murumva ko tugeze ku rugero ducana canke dukoresha ibindi ibiti tudafise murumva ko mutandukanije mugakuramo murasanga hari ibiharuro bibiri ku ijana vy'ibiti dukoresha tutigeze dutera ku bijanye n'iyinjizwa ry'umwuka mu gihugu kugira bikunde abarundi bawuronke ku bwinshi bongere bawumenyere buhoro buhoro hari biriko birakogwa umushikiranganji Ibrahimu Wizeye ajejwe amasoko ntanganguvu ariko ashikiriza ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ivy'ubwo bushikiranganji bwaranguye mu mezi atandatu aheze yashikirije ko hari amashirahamwe yahawe isoko guteza imbere iby'amagaze yo gutekesha amashyirahamwe novuga nka bujumbura gazi kampani n'indi shyirahamwe twita tayifa gazi yaremerewe kurangura uwo murimo wo kujya kurangura amagaze hanze Ingingo ya mirongo ine n'umunani yo mu itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi yari gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yarekurira abagwizatunga kwinjiza umwuka mu gihugu badatanze amakori n'amatagisi ariko gushika amagingaya abarundi na cane cane baba mu bisagara ntibarijukira ku bwinshi gukoresha uwo mwuka bita gaze mu gifaransa radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi turaganira muri make cyane ku myigaragambyo imaze imyaka mirongo itanu n'icyenda ihinduye amateka ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwo guharanira guca ivanguramoko ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani itangazo rya perezida abraham lincoln rica ubucakara muri leta zunze ubumwe za amerika ryari ryujuje imyaka ijana n'itanu ariko ntacyo ibikorwa byose byo gusaba uburinganire bw'amoko mu nzego z'ubuzima busanzwe bw'igihugu byari byaratanze nibwo imiryango inyuranye y'abazungu n'abirabura yishyize hamwe ikoresha imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu yarimo amashyirahamwe y'abakozi amashyirahamwe y'amadini amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu n'andi n'andi menshi atandukanye imyigaragambyo yabaye ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani mu murwa mukuru w'igihugu washington dc imbere y'urwibutso rwa perezida lincoln ku rubuga runini rwitwa national mall hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche n'ingoro y'inteko ishinga amategeko congress bari bayise urugendo rwo guharanira umurimo n'ubwigenge rwakoranije abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu bari baturutse imihanda yose y'igihugu igitangaza cyari kitarabaho abahanga mu by'amateka na politiki bemeza ko nta koraniro na rimwe rizwi mu gihugu ryari ryarigeze rihuza abantu bangana gutya muri leta zunze ubumwe za amerika mbere yaho barimo n'abazungu benshi ijambo nyamukuru ryabaye irya pasteur martin luther king ryiswe i have a dream ni ukuvuga ngo mfite inzozi naryo abashakashatsi bemeza ko ari ryo rihambaye cyane kurusha izindi disikuru ze zose ndetse n'izindi zose z'abantu batandukanye zamamaye muri leta zunze ubumwe za amerika no ku isi yose I have a dream. The former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
martin luther king aragira ati mfite inzozi ko umunsi umwe abakomoka ku bari abacakara n'abakomoka ku batunze abacakara bazagera aho bicara hamwe ku meza amwe y'ubuvandimwe mfite inzozi ko igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo ijwi ry'amerika iyi myigaragambyo yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye byo kurwanya akarengane ubusumbane ivanguramoko gukumira kubura ubutabera byose binyuze mu nzira z'amahoro byabyaye itegeko ryitwa civil rights act yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane rica ivanguramoko ivangurankomoko n'ivangurabitsina mu kazi mu burezi ubuvuzi n'ahantu hose hahurira abantu benshi n'irindi tegeko ryitwa voting rights act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu rivuga ko buri muturage wese wa leta zunze ubumwe za amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa kandi ko inzitizi zose zinyuranyije n'itegeko nshinga ku isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'icyenda y'iyi myigaragambyo n'ijambo ry'indashyikirwa i have a dream perezida joe biden yasohoye itangazo ati bahagurukiye umurimo n'icyubahiro cy'akazi bahagurukiye uburenganzira bwo gutora cyangwa kwicara aho buri wese ashaka mu buriro bakoze urugendo rwo kumva ijambo ry'agatangaza ry'umuvugabutumwa baharaniye amerika y'amahirwe amwe ku banyamerika bose kimwe tugomba gukomeza uru rugendo rwa dr martin luther king jr n'abandi bose nka we barwanira ko amerika iba nziza buri gihe kurushaho inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru mugire ibihe byiza aho muherereye hose
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru